Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda aho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma na bagenzi banjye dufatanyije kuyabagezaho umupaka wa gatumba uhuza repubulika ya demokarasi ya kongo n'uburundi wafunguwe nyuma y'amezi agera kuri atandatu wari umaze ufunze nkishimye cyane kuba frontiere yuguruye nkishimira cyane leta zombi kuba zavuganye hama baratureka tugataha nubwo mbona imigogoro ari myinshi eric habiyambere yari amaze umwaka urenga muri kongo yarabuze uko asubira mu burundi aho mu burundi kandi umuryango w'abibumbye ntukihabarizwa waraye ufunze ibiro byawo i bujumbura urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda rib rwataye muri yombi umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa gasaka mu karere ka nyamagabe mu majyepfo y'igihugu aho muri uganda general katumba wamala wigeze kuyobora ingabo muri icyo gihugu yarusimbutse nyuma yo kumishwaho urusasu n'abataramenyekana ayo makuru n'ayandi ni mu kanya tugumane amakuru tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi duhereye muri uganda aho abantu bataramenyekana bagabye igitero kuri general katumba wamala wahoze ari umugaba w'ingabo muri icyo gihugu yarusimbutse rero ariko icyo gitero cyahitanye umukobwa we n'umushoferi wari ubatwaye inkuru irambuye turayihabwa na frederic nkundikije
general katuma wamara yahoze ari umukuru w'inkoramiheto za uganda yakomeretse umukobwa wiwe nawe n'umudereva wiwe barasiga ubuzima mu gitero c'abantu bitwaje ibigwanisho barashe ku modoka barimwo kuri uyu wa kabiri katumba wamara asanzwe ari umushikiranganji ajejwe ibikorwa vya leta hamwe no gutwara abantu n'ibintu muri leta ya uganda yatewe ari hafi yo gushika imuhiriwe mu micungararo y'umurwa mukuru kampala akomeretswa ku kuboko nk'uko amakuru atangazwa n'itorokanizo ry'amakuru associated press yahawe amakuru n'umuvugizi wa leta brigadier flavia byekwaso abivuga abakoze iryo bara bataramenyekana ngo bateye bari ku mapikipiki ariko akurikira imodoka katumba wamara yarimo bayirashe ko insoro zishika indwi igihe yari mw'ibarabara ririmo imodoka nyinshi amasanamu yafatiwe mu kibanza yarasuyemwo arerekana uyu mushikiranganji yuzuye ko amaraso ariko arasaba kujanwa kwa muganga abanyagihugu muri uganda baguye mu gahundwe aho bumviye ubwo bundi bugizi bwa nabi bwerekana ko umutekano utifashe neza mu icyo gihugu umuvugizi w'igipolisi ca uganda yararashwe haricwa n'abantu bitwaje ibigwanisho ari imbere imuhiriwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi umushingamateka yarishwe mu buryo nk'ubwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani itotezwa ry'abagiraneza n'abakorerabushake mu ntara ya tigre mu gihugu cya etiyopiya rirakomeje kuri uyu wa kabiri umwe mu bakorera ishyirahamwe ry'abagiraneza yahitanwe n'urusasu fidele niyo ngabo niwe utugezaho iyi nkuru uwo mukozi w'umunya-etiyopiya yitwa negasi kidan akorera ishyirahamwe ry'abagiraneza ry'abataliyano yishwe ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye kidan ava mu gisagara ca adigrat yakorera iryo shyirahamwe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu umugiraneza agira uw'icenda yiciwe mu ntara ya tigre kuva ingwano ihadutse araheze hafi y'amezi indwi ivyerekeye uwarashe urusasi rwahitanye kidan ntibitomoye leta ya etiyopiya yatangaje ko yarekuriye abagiraneza gukorera mu bice byose by'intara ya tigre atantambamye nyamara amashyirahamwe y'abagiraneza avuga ko yasubijwe inyuma ku mabariyeri y'igisirikare yongera arangirwa gushika mu bice bimwe bimwe mu bice ayo mashyirahamwe yashoboye gushikamwo ibintu bimeze nabi cyane abategetsi ba leta zunze ubumwe za amerika bagirije impande zitana mu mitwe ko zitoteza n'impaka abakozi b'amashirahamwe y'abagiraneza samantha power ayoboye ikigo ca amerika kijejwe iterambere mu makungu usaid yatangaje mu ndwi iheze ko umunya etiyopiya akorera ico kigo yishwe mu ntara ya tigre mu bivugwa ko yishwe n'inteko za eritrea n'iza etiyopiya
umuryango w'abibumbye n'ubudage birategura inama izabera i berlin muri icyo gihugu ku ya makumyabiri na gatatu uku kwezi ikazaganira ku kibazo cya libiya frederic nkundikije arakomeza inama izaba ifite umugambi wo gukoranya ibihugu bikomeye vyo ku isi bikurikiranira hafi igihugu ca libiya hamwe na leta yacu ifata kibanza mu bintu bizokwigwa harimwo itegurwa ry'amatora ategekanijwe mu kwezi kwa cumi na kabiri hamwe n'itahukanwa ry'inteko z'abanyamahanga iyo nama yatangajwe uyu munsi kuwa kabiri izoba irimo abashikiranganji bajejwe imigenderanire kandi izofatira ku vyashikirijwe mu nama ya mbere yabereye i berlin mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muri iyo nama abatetsi bari bemeranije kubahiriza ibihano vyafatiwe libiya n'imirwi y'abagwanyi vyo kudashobora kugura ibigwanisho bari bumvikanye kandi guhimiriza impande zose gupfundika amasezerano yo guhagarika ingwano igihugu c'ubudagi kimaze igihe kigerageza kumvikanisha impande zose iyo nama itekanijwe i berlin izoba ari iya mbere leta y'imfata kibanza ya libiya igizemwo uruhara iserukiwe n'umutegetsi wo hejuru igihugu ca libiya kiri mu kajagari kuva intambara y'abashigikiwe n'inteko za otan batembagarije bakongera bakica umutegetsi yatwaza igitugu muhamara kadafi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe muri brazil perezida yair bolsonaro ashyigikiye icyemezo cy'uko igihugu cye cyakira imikino y'igikombe cy'umupira w'amaguru w'ibihugu byo muri amerika y'epfo cyitwa copa america fidel niyongabo arakomeza iyi nkuru iryo higanwa rizoba mu mpera z'uku kwezi ingingo yo guhiganira ico gikombe muri brazil yafashwe ku munota wa nyuma igihugu ca argentine cari gitegekanijwe kucakira kibivuyemwo bivuye ku kiza ca covid cumi n'icenda mw'ijambo yashikirije abamushigikiye bolsonaro yatangaje ko yavuganye n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu marcelo queiroga bakaba bumvikanye ko ihiganwa ry'igikombe ca copa america rizomara indwi zine rihuza ibihugu cumi vyo muri amerika mu mpanuko rishobora kubera muri brazil brazil yatowe kwakira igikombe ca copa america ku munsi wa mbere mu ngingo yatangaje yafatiwe hamwe n'urunani rw'amashirahamwe y'umupira w'amaguru mu karere ko muri amerika yo mu mpanuko comebol urwo runani rwemeye ko abakinyi bose bazocandagwa imbere y'uko ihiganwa ritangura urukino rw'ukugurura iryo higanwa rutegekanijwe ku itariki cumi na zitatu y'ukwezi kwa gatandatu rw'irukino rwa nyuma ruzoba ku ya cumi y'ukwezi kw'indwi yamara ibisagara bizokwakira iryo higanwa ntibiragenwa bitegekanijwe ko ata bafana bazororera inkino z'ico gikombe
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mujye no kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikire aya makuru kuri facebook na twitter muradusanga kuri arobas voa radiyo yacu mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika ikaze kuri mwe mwese muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika by'umwihariko abagitangira gukurikirana aya makuru tugeze mu biyaga bigari kuri uyu wa kabiri umupaka w'agatumba uhuza igihugu cy'u Burundi na repubulika demokarasi ya kongo wafunguwe nyuma y'amezi agera kuri atandatu wari umaze ufunze gusa abawukoresha barinubira amafaranga angana n'amadolari mirongo itatu y'amerika leta y'u Burundi yashyizeho yo kwipimisha virusi ya korona ku bavuye mu mahanga bahanyura umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedasti ngabo uri ku mupaka w'agatumba yaduteguriye iyi nkuru
imbere y'abaturage babarirwa mu magana bavaga mu mujyi wa Bubira bajya mu gihugu cy'u Burundi abandi bavaga i Burundi bagana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umuyobozi ushinzwe igipolisi kijejwe imbibi mu gihugu cy'u Burundi Mbonimpa Maurice yafunguye ku mugaragaro uyu mupaka wari umaze amezi agera kuri atandatu ufunzwe mpaka nk'uko mwabibonye twawugiye hagati ya ya ya Kongo n'Uburundi kugira ngo tworohereze bene bava muri Kongo baza Bujumbura canke abava Bujumbura bagenda hakurya mu Kongo Habiyambere Eric yari amaze umwaka n'amezi atanu yarabuze uburyo asubira iwabo i Burundi twahuye nawe ku mupaka ugatumba atashye nishimye cyane kuba frontiere yuguruye nkishimira cyane leta zombi kuba zavuganye hama baratureka tugataha nubwo mbona imigogoro ari myinshi basa n'abari kubandana ndishimye cyane nk'umuntu nyine ntibafashe nabi ntiba ntacyo bangize ariko kabisa ndishimiye leta y'u Burundi kuba yiyumviriye kugurura kandi imaze kugurura igahamagara abenegihugu bayo bakavuga ati nimuze mu gihugu cy'amavukiro nta ngorane ntacyo bitwara ngiye kubonana na mama ababyeyi bene wacu batoyi banje n'inshuti n'abagenzi Thomas niyo nkuru nawe twahuriye kuri uyu mupaka wa Gatumba agiye mu mujyi wa Uvira aho yari asanzwe akora akazi ko mu ngo mbere y'uko imipaka ifungwa kubera virusi ya korona avuga yuko yishimiye gusubira muri Kongo aha kuri uyu mupaka wa Gatumba ahari amagana y'abaturage bashakaga kujya mu gihugu cy'u Burundi abacuruzi ndetse n'abarundi imipaka yafunzwe bari muri Kongo bavuga yuko nubwo umupaka wafunguwe bafite ikibazo cy'amadolari mirongo itatu y'igipimo cya korona bashiriweho kugira ngo binjire mu gihugu cy'u Burundi Nsabimana Chantal akora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ni umurundi kazi nubwo yishyuye ibihumbi cumi na bitanu kugira ngo yambuke umupaka atewe impungenge n'ubwinshi bw'amafaranga abanyamahanga basabwa kugira ngo bambuke uyu mupaka wa gatumba hari umuntu atararonka idolari mirongo itatu kuva aba atarazifata mu ntoki none umubwiye idolari mirongo itatu kandi yankashe biragoye kabisa ndasaba ko leta y'u Burundi yotworohereza leta y'u Burundi ikavugana n'iya kongo bakoroherezanya tu- twese turi bamwe korona yakoze kuri twese ni kongo yarayikozeko n'i Burundi yarayikozeko twasaba rero ba- boroherezanye mu burundi igiciro bagize mu burundi nico ni muri kongo bagira igiciro kimwe nimba ari do 5 dolari twokwemera tukazitanga ariko 30 dolari vraiment ni menshi gusa umuyobozi ushinzwe igipolisi kijejwe imbibi mu burundi maurice mbonimpa yabwiye ijwi rya amerika ko impamvu zatumye bashyiraho amafaranga agera ku madolari mirongo itatu y'igipimo cya korona uko umunyamahanga yinjiye rimwe gusa mu burundi ndetse n'ibihumbi cumi na bitanu bisabwa umuturage w'umurundi uvuye muri kongo ajya i burundi ntabwo ari menshi urabye ibyo babaha ubwere babapima kandi ukaraba n'ahandi henshi ayo mafaranga ari dorari mirongo itanu ntabwo ari menshi ku ruhande rw'umupaka wa kavimvira aho repubulika ya demokarasi ya kongo ihana urubibi n'igihugu cy'u burundi abarundi n'abakongomani bajya i burundi basabwa kwishyura igipimo cya virusi ya korona kizamara iminsi cumi n'ine idolari zitanu vedatse ngabo ku bwaradijwi rya amerika mu gatumba ku mupaka w'igihugu cy'u burundi arakoze vedaste ngabo iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iz'indwi gushika iz'indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
aho mu burundi kandi umuryango w'abibumbye onu wafunze ibiro byawo muri icyo gihugu byari byarafunguwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kugira ngo intumwa y'umuryango ibe nk'umuhuza mu bibazo bya politike byabaye muri icyo gihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu i kigali mu rwanda umunyamakuru w'ijwi rya amerika pierre claver niyo nkuru arakomeza iyi nkuru ibendera ry'ishami mpuzamakungu oni ryururukijwe i bujumbura kuri uyu wa mbere ku mugoroba ku biro bya oni biri ku ibarabara rya gatumba rishika ku mupaka wa kongo intumwa idasanzwe ya oni mu karere ka afurika y'ibiyaga binini niwe yakiriye iryo bendera araribika nk'ikimenyetso c'uko oni ikuye akarenge muri ico gihugu n'ibiro byari vyuguruwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kugira bigerageze kugabanya intureka ya politike yadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yohangzia intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa oni mu karere ka afurika y'ibiyaga binini arashima intambwe igihugu kigeze kubu Le gouvernement et le peuple burundais ont enregistré des progrès majeurs.
ati uburundi n'abarundi barashitse ku ntambwe ishimishije mu kubungabunga amahoro no kunywanisha bonse rimwe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ikimenyetso ca vuba ni inama iheruka guhuriza hamwe ibihugu cumi na kimwe vy'akarere ka afurika yo hagati yiga ikibazo c'amahoro n'umutekano mu karere ivyo vyaragaragaje ko uburundi bwagarutse ku rubuga rw'ibikorwa bihuza amakungu oni ntishobora kuvyirengagiza ego niko haracariho agahaze nico gituma oni izogumiza ijisho ku burundi biciye ku bakozi basanzwe bari no mu bindi bisata vya oni tuzoguma dufashanya no mu vyerekeye amahoro umutekano n'iterambere Paix à la réconciliation et au développement durable.
ibi byashimishije umukuru w'igihugu w'u Burundi ku rubuga rwe rwa Twitter Evariste Ndayishimiye yagize ati turashima ishami mpuzamakungu oni ryiboneye ko tutakiri abana bo gufata akaboko kugira ngo bitegurire inzira irora ku buzima bwiza bwa benegihugu bose atakuvangura ntituzohengeshanya kwereka amakungu ko dushoboye uburundi nibwo bwategetse ko ivyo biro vyo kugagwa bitarenze uno mwaka leta isigura ko igikorwa ca onu caheze izidore ntirampeba umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'amakungu yarabigarutse ko inyuma yo gusezera onu kuko bari baje gukurikirana ibijanye n'umutekano ibijanye n'amahoro bari baje gufasha ibikorwa vy'ubuhuza ivyo vyose vyararonse inyishu uyu munsi amahoro umutekano intwaro rusange n'intwaro ibereye biratsimbataye mu burundi nuvuga nti rero ibihe bihereza ibindi ni ukuvuga bijya bihe byararangiye mwarabonye ko mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika za ntumwa zahora ngaha kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu zikurikirana ngo ivy'ingena hagati y'akazina muntu kifashe zabonye ko hageze ko zisubira ya Addis Abeba yamara amwe mu mashirahamwe yigenga yo mu Burundi yo yose uko abibona ayagera kuri cumi n'indwi harimo n'inani yandikiye umunyamabanga mukuru wa ONU amuvunira akagohe ko yogumiza ijisho ku Burundi ayo mashirahamwe yigenga abona ko injyane zitarahera ahubwo ko zahinduye isura Vitane Shimirimana aserukira Urunani Force rumwe muri ayo mashirahamwe tubabwira tuti muraraba neza kuko nta kindi bizogaruka ko atari ugusubira kujyanisha abarundi byo gusasira indava ibyaha by'agahomerabunwa hamwe n'ibyaha by'ihonyabwoko kuko urabye ukuntu bagwanya bivuye inyuma icyo kintu cyose cyerekeye gukingira cyangwa guteza imbere agateka kazina muntu ukaraba ukungene bagwanya bashimitse umuryango wa oni hejuru y'ukwica hejuru y'ukwangaza hejuru y'ukunyuruza hejuru yo gupfungira abantu ubusa n'ibindi byaha nk'ibyo uburundi burahakana ivyo vyagirije ubushikiranganji bw'imigenderanire busigura ko hari abashaka kwambika ice igihugu harimwo na zimwe mu ntumwa za oni zagiye ziraca mu burundi hamwe n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu oni imenyesha ko itazokura akarenge burundu ku burundi ndetse hari n'umugwi wa oni wahawe igikorwa co gukora amatohoza ku mabi yose akorwa mu gisata c'agateka kazina muntu ivyo biro vyugawe inyuma y'igisata ca oni kijejwe agateka kazina muntu naco nyene cirukanywe mu burundi intumwa zidasanzwe za oni zitatu nizo zagiye muri ico kibanza cugawe abo nabo ni umunyaargeria saidi jinit umunyamaroki jamar benomar n'umunyaburkina faso michel kafando bose bavuyeho batanze imihoho abandi nabo banswe n'uburundi canke abatavuga rumwe na leta abo nibo baherekeje ibiganiro byahuje leta y'uburundi n'abatavuga rumwe nayo iyarusha muri tanzania ibiganiro byasozerewe ata amasezerano yashitsweko mu myaka itanu vyamaze pierre claveniyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda rib rwataye muri yombi umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa gasaka mu karere ka nyamagabe mu majyepfo y'igihugu bwana thierry murangira uvugira urwo rwego yavuganye n'umunyamakuru eric bagira ubusa yemeza ko uwatawe muri yombi yazize ibikorwa bya ruswa
nibyo tariki ya makumyabiri n'icyenda gicurasi rib yafunze umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa gasaka rukorera mu karere ka nyamagabe witwa nyaminani daniyeli akurikiranyweho kwaka no kwakira ruswa kugira ngo arekure uwari ukurikiranyweho icyaha cy'ubujura uwafashwe afungiye kuri sitasiyo ya gasaka dosiye ikaba yamaze koherezwa mu bushinjacyaha afunganywe n'umugabo witwa hanganimana jean paul akaba ari umukuru w'umudugudu wa gahama murenge wa kaduha akaba ari umufatanyacyaha muri iki cyaha cya ruswa mwabitahuye mute
twabitahuye mu kazi kacu ka buri munsi ko kugenza ibyaha aho tuba tugomba kubigenza cyangwa se tukabikumira aho byabaye nabwo tugakora investigation muvuga ko yabanje gukurwaho ubudahangarwa n'urukiko rw'ikirenga mwasobanurira abakurikiye radiyo y'ijwi rya amerika uko uwo muhango ugenda ku mucamanza impamvu yo gukurwaho ubudahangarwa ni ukugira ngo atagira atagira icyo abangamira mu iperereza kandi ubudahangarwa abukurwaho n'urukiko rw'ikirenga nkongera nkababaza nti ko amategeko ariho yewe n'ishyirwa mu bikorwa ryayo ukurikije umurongo igihugu cyihaye baravuga ngo u rwanda ntiruzihanganira na gato ruswa ariko kumva noneho biri no mu bacamanza ntabwo mwumva ko gishobora kuba ari ikibazo gikomeye nta muntu uri hejuru y'amategeko urwego waba urimo rwose iyo ugiranye ibibazo n'amategeko iyo ugonganye n'amategeko amategeko arakurikizwa ntabwo navuga ngo ni aho ngaho iri ariko aho iri hose iragwanwa aho iri hose irakurikiranwa kandi uwayiriye nawe akagezwa imbere y'ubucamanza icyo twavuga ni uko ntabwo ruswa izihanganirwa muri uru rwanda izarwanwa uko yaba imeze kose aho yaba iri hose inzego zabirimo zose tukaba dusaba n'abantu kuyigendera kure kuko ari ubuhanga ari ubushobozi ndetse n'ubushake bwo kuyirwanya mu bagenzacyaha ndetse no mu baturage burahari icyo dusaba rero ni uko bayigendera kure abo ari bo bose nkurikije amatariki muvuze yafatiwe agafungwa kuri makumyabiri n'icyenda z'ukwezi kwa gatanu yatangiye kubazwa niba yarabajijwe arunganiwe bimeze bite
yatangiye kubazwa kandi uburenganzira bwe bwo kunganirwa yarabumenyeshejwe yarunganiwe
yarabumenyeshejwe niwe wahisemo gutunganirwa hari ikindi mwongeraho ku kiganiro tugiranye
icyo twongeraho ni uko ikintu bita ruswa ni ikintu kigomba gucika mu rwanda nta muntu uri hejuru y'amategeko uzarya ruswa wese mu nzira izo arizo zose rib izamukurikirana tukaba dushimira n'abaturage ndetse no kugumya tubasaba kugumya gufatanya nabo kugira ngo bajye baduha amakuru aho ruswa igaragaye badutungire agatoki tuyirwanye dufatanye na gahunda ribi yiyemeje ya zero tolerance of corruption aho igomba kurwanywa igacika ndabashimye ku kiganiro muhaye radiyo y'ijwi rya amerika bwana thierry murangira umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha rib mu rwanda urakoze cyane
inshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
dusubire mu burundi abantu bataramenyekana baraye bateye gerenade hitana abantu babiri uwa gatatu arakomereka muri komine gahombo mu ntara ya kayanza polisi y'uburundi ivuga ko yatangiye iperereza umunyamakuru w'ijwi rya amerika eloge willy kaneza uri nairobi muri kenya arakomeza iyi nkuru komine gahombo intara ya kayanza mu buraruko abishwe baba ku mutumba wa ruzingati ni umutamakazi w'imyaka mirongo itandatu n'umwuzukuru wiwe abagizi ba nabi bateye gerenade mu ijoro mu gihe uwo mukamakare n'umunega wiwe bari baryamye bari kumwe n'umwuzukuru wabo w'umuhungu umukecuru n'umwuzukuru baciye bapfa ubwo nyene uwo mutama we yarakomeretse abajejwe intwaro ku nzego zo hasi n'ubwo batashimye ko amajwi yabo yumvikana bemeza kwitana inshuro ya mbere umuhano uterwa igipolisi cemeza ko catanguye amatohoza ayandi makuru y'ijwi rya amerika ryamenye ariko atabura abayemeza cyangwa yahakane ni uko injyane zifatiye ku matongo zishobora kuba izo ntandaro ya buno bwicanyi yamara ababanyi co kimwe na musitanteri wa gahombo silvestre ntunzwe n'imana bamenyesha ko uyu muryango wabana neza na bose ntunzwe n'imana ya mutwa komine gahombo avuga ko ariko ategura ko abahisi bafanwa iteka ku buryo bwa komine mu ntara ya cibitoke bihana urubibe na kayanza naho ni umutama w'imyaka mirongo itandatu n'itanu yishwe razak sakubu yaciwe izosi n'abantu bataramenyekana mu gihe yariko aratahuka ageze nko ku metero mirongo itatu z'umuhana wiwe ni muri zone nyamakarabo komine mugina mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu muri komine mugina hamaze kwicwa abantu batanu kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka nyamakarabo honyene hamaze kugwa batatu bose bazira urwikekwe ko ari abarozi jeremy barasokoroza umwe mu bakuru b'imitumba muri zone nyamakarabo abigereranya n'ubujuju asaba ubutungane guhagurukira ubugizi bwa nabi bo ntitubona igituma abantu bagandagurana bazirana bazizanya n'ubujuju bwabo ubujuju ko umuntu ashobora kumwagiriza ngo akore ibi kandi utabimufatanye bazaje ko ari ubwasi bwo mu miryango bituma abantu nkumbure bicana kenshi abajejwe intwaro n'abajejwe igipolisi baragira amatohoza ariko ntibakunda gufatwa ariko abafashwe barashengezwa dusaba ubutungane igihe cyose bufatwa umuntu w'inkozi y'ikibi yemera kugandagura abantu ko bomucira urubanza n'abenegihugu bose bakabibona n'amakungu akabibona ntihagira umuntu apfa azira umukeko n'uwo aba afite ico azi- ico akora yocibwa urubanza n'ubutungane hamwe n'igihugu ajejwe guca imanza caye guhana beatrice nzambimana umukenyezi wa nyakwigendera amenyesha ahugeze ubu ata mpamvu n'imwe yabona yari gutuma hekurwa kubera iki gihe cy'umugoroba yaragiye nyine gihe cy'umurango ahejeje gufungura kubera nari ndushe hari nko mu bihe bya saa mbiri nca ndaryama mugabo ndyamye umenga abandi bariko barayogora bataha burya nca ndasinzira ngaze gukanguka ko atarashika ngaha nca ndagenda mbaza umubanyi tubana aho hepfo ndamubaza ati mwamenye yateramye gute ati je namuherutse ari aho kw'ibarabara duca turaduga n'umwana mfisaho w'umuhungu turaduga turashika kw'ibarabara nta muntu n'umwe yari akihari bari batashe sarutse hajya mu irembo nyamwana yari imbere yanje tubona yaguye hajya nyene ari ati yote mara ati uwo muntu ntabwo ari muzima muretse gutya n'agatara nca mbona rero amaraso ati yote bahejeje kumukerera nca ntinduru ku munwa abantu baca baraza rero kuraba si umupfasoni nzamba imana wenyene amaze iminsi ahekurwa mu burundi ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura mu ijoro ryo kuwa mirongo ibiri na gatanu ku kwezi no ku mugwa mukuru w'intara ya muramvya iminsi ibiri yakurikiyeho hagati na hagati mu gihugu abantu batari munsi ya bane baraguye mu bitero vy'amagrenade abarenga mirongo umunani barakomereka nk'uko amakuru y'ijwi rya amerika ryahawe n'amasoko yaryo avyemeza umuvugizi wa leta prosper ntarwami yagereranya bino bitero n'ibikorwa vy'iterabwoba
irateye ivyatsi ivyo bikorwa bigayitse vy'iterabwoba irahojeje imiryango yabuze kandi yiyemeje kuyiba hafi muri ibi bihe bigoye irimwo yiyemeje kandi kuba hafi abakomeretse yongera ibipfuriza gukira n'ingoga twomenyesha ko ivyo bitero bitiyadukije ahubwo vyateguwe kuko vyabaye mu gihe mu burundi hariko habera inama igira mirongo itanu na rimwe y'umugwi w'abahinga mpanuzwajambo w'ishirahamwe mpuzamakungu one ujejwe ibibazo vy'umutekano muri afurika yo hagati kuva hagati mu kwezi kwa kane uyu mwaka abantu batari munsi ya mirongo ibiri na batatu nibo bamaze kugwa mu bitero vy'abantu bitwaje ibirwanisho mu ntara za muramvya na mwaro hagati na hagati mu burundi no ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura no mu ntara ya cibitoke mu buraruko bushira uburengero eroje burikaneza ijwi rya amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyodufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwe mwese mwari muyakurikiye nshimiye kandi na bagenzi banjye bamfashije kuyategura yegeranijwe na fatu alimas karara ye mwumva ndi jeffrey mutagoma twese turagira tuti amahoro n'amahirwe kuri mwese